Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro muri Isanga ku ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC muri Isanga uyu munsi irakomeza kuraba mu mateka y'u Rwanda yaremereye bamwe mu banyarwanda abandi ababera urujijo ni urukurikirane rw'ibiganiro twatangiranye na kudeta yabaye mu rwanda rikuraho repubulika ya mbere risimburwa n'iya kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ibiganiro bitatu bimaze gutambuka byumviswe na benshi hari n'abagiye babisangiza abandi birumvikana ni umuco karande kuko ibisangiwe biryoha kurushaho ariko kandi hari n'abagiye babyiterurira bagahindura inyito yabyo cyangwa se amafoto ajyana nabyo nabo turabatumiye bisuzume bashyire ibiganiro ku mbuga zabo ariko ntacyo babihinduyeho uyu munsi rero turakomeza kubatumira kwitabira ibiganiro mutugezaho kandi ibitekerezo byanyu binyuranye ahubwo mujye munatubwira n'izindi ngingo twazaganiraho mu bihe biri imbere turacyari kumwe rero mu kindi kiganiro uyu munsi nongere ntumire mugenzi wacu venuste nshimiyimana ubagezaho ikiganiro nyirizina
washington ijwi ry'amerika urakoze etienne karekezi namwe mwese aho muri hose mbahaye ikaze muri kino kiganiro cy'ijwi ry'amerika muri sanga nk'uko nabibasezeranije iki kiganiro turagiharira ahanini ifungwa ry'abanyapolitiki bo muri repubulika ya mbere abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa mirongo itatu n'umwe murumva aho bamwe bajugunywe ero perezida niho yambazaga tese leta na habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye i cyangugu yabajyanye mu bugesera ati se batware perefese batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu rwabayanga numvise ko hari abantu bahambwe ahitwa mu kagoyi ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikare mu- mu- mu bigogwe niyo ba- niyo babajyanaga nuko bapfuye bapfuye muri taransiferi uzuriyeta na ntuyaga abavana ku gisenyi abazana mu ruhengeri bavuye no mu mwuka mw'umwuka bageze ku mukamira turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana ibiriya bintu bakabisabira imbabazi bakabitunganya bakabigorora uko bishoboka abo bose murabumva mu kanya mu kiganiro cy'ijwi ry'amerika murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika dusubire gato ku ihinduka ry'ubutegetsi ryo muri mirongo irindwi na gatatu bamwe bavuga ko ritari ngombwa nyamara umwe mu bana b'impirimbanyi za demokarasi na revolution dominiko mbonyumutwa si ko abibona marie claire mukamugema kaze neza ku ijwi ry'amerika urakoze cyane venusi kumpa ikaze ku ijwi ry'amerika nagutumiye kubera yuko uri umwe mu bantu bamaze kumenyerwa batanga ubuhamya ku byabaye mu rwanda kandi babizi ukaba kandi uri umwe mu bana ba perezida wa mbere w'u rwanda dominiko mbonyumutwa muri mirongo irindwi na gatatu icyo gihe tuvuga hano ku ijwi ry'amerika wari wubatse wari umubyeyi ufite abana babiri ndetse nkaba navuga yuko icyo gihe wari umukozi wa leta ukora muri keshe soshiyara ni ikigo cya leta cy'ubwiteganyirize none wowe madamu marie claire mukamugema iriya kudeta yabaye warayibonaga iza iriya kudeta yabaye twarayibonagiza ariko ndahita nitandukanya n'ibyayikurikiye byo twabivumiye ku gahera kandi turashaka yuko umuntu wese wabigizemo uruhare amenyekana ibiriya bintu bakabisabira imbabazi bakabitunganya bakabigorora uko bishoboka kuko ntabwo washobora kubigorora ubu ngubu ariko nibura waha imiryango ya bariya bantu n'abanyarwanda kumenya no kubasha kujya mbere noneho rero reka tugaruke ku ihindurwa ry'ubutegetsi nk'uko nari mbabajije iyo kudeta yaje ite ese ubundi yari ngombwa
aho byari bigeze yari ngombwa ndabivuga mu magambo makeya kuko eh, nk'uko nabivuze igihe ikintu cyose kigira igihe cyacyo yari ngombwa kuko hari abandi bantu nabo batari bafite uruhumekero muri icyo gihe kandi bitewe n'amategeko yarengwagaho avuye mu ibukuru iyo mvuga ibukuru mba- mba mvuga i- muri perezidansi ya repubulika urasa n'uvuga ko hari amakosa ubutegetsi bwo hejuru uhereye muri perezidansi ya repubulika bwakoze ku buryo bwanatumye n'iyo kudeta iba kugira ngo byumvikane neza ushobora kubisobanura abo bantu bata- bari babuze ubuhumekero ni bande
abo bantu bari babuze ubuhumekero ni abantu batangiranye na repubulika cyangwa se abatarashakaga repubulika ariko bari abanyarwanda abo rero hageze igihe bose bakagenda basigara basigara basigara njye ntabwo narebye ngo kudeta ikozwe n'u- n'umukiga narebye yuko ubutegetsi butari bugishoboye kuyobora u rwanda neza buhagaritswe kabone n'iyo bari gusubizaho abari bahari ariko bababwiye bati nimukebuke nimurebe mwarengereye umurongo nimugaruke mu kubahiriza ikiremwamuntu icyo ari cyo cyose abakumva uvuga yuko iyo kudeta wayakiranye yombi mu gihe bamwe bavuga yuko iyo kudeta itari ngombwa eh, hari abashobora kwibaza bati uriya mubyeyi ubivuga ni ukubera yuko ari umwana wa dominiko mbonyumutwa ari wari perezida w'agateganyo w'u rwanda perezida wa mbere w'u rwanda ababitekereza gutyo baba ba- bibeshye ntabwo baba bibeshye ariko ni abagorora wabagorora ute nta butegetsi mbonye umutwe yari agifite kudeti kumva yari yarataye umurongo bari baramutesheje umurongo hamwe n'abandi benshi kandi bari barakoreye repubulika eh, kuva yatangira ndetse na mbere y'uko repubulika ibaho abo bantu bose hirya no hino hirya no hino buri wese yagiye agira ibitekerezo bye atanga umuganda we kugira ngo repubulika ibeho kandi kugeza babatesha umurongo nta kintu cyagaragaraga ko batatiye ya matwara yo guhindura ubutegetsi ngo rubanda rwishyire rwizane mu gihugu abo ba- bambonye umutwa n'abandi bateshejwe umurongo nabo bari abaturage bagombaga kugira uburenganzira bwabo ntabwo kwari ukuba abategetsi ntabwo aba- abanyarwanda tujye twinanirwa ku giti cyacu ariko tutananijwe n'agatsiko akanaka ngo ni uko kari ku butegetsi marie claire mukamugema ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya gakomeye wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndagushimiye ni ngombwa ngo kiriya kibazo gisobanuke kijya ahagaragara uwitwa polinaire bikorimana witiriwe kudeta itarakozwe ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu muri mirongo irindwi n'itatu afite icyo abitekerezaho apolinaire bikorimana akaza neza ku ijwi ry'amerika
Ye, urakoze komera komera bwana venisite nagira ngo ubanze wibwire abantu hanyuma nkubaze ikibazo cya mbere nitwa bikorimana polineri nabaye umusirikare kuva itandatu n'umunani muri ekode ofisiye mbasuriye tuniya muri mirongo irindwi navuyemo muri mirongo inani mfite igarade ya kapitene muri aferi bise rizinde hanyuma kuva icyo gihe nta kazi mbese muri make ni ibyo ngibyo icyo gihe muri aferi zine bankaga imyaka itandatu irangiye bansubizamo umushinya imyaka ibiri bansubije mvuyemo banshyira kuri komine mara y'imyaka itatu ubwo inkotanyi ziteye muri mirongo icyenda na rimwe ubwo urabizi muri politiki ikibazo haje ikindi ni ubwo ngubwo nashoboye mbese guhumeka nibutse abumva ijwi ry'amerika ko uri umunyarwanda uzwi cyane kubera yuko uri umurinzi w'igihango nkaba nishimiye kukwakira ku ijwi ry'amerika nk'umurinzi w'igihango mu rwanda bivuga byinshi kandi byiza mbere y'uko rero dukomeza ikiganiro nagira ngo wumvise mu kanya ibyo marie claire mukamugema yavugaga avuga ko iriya kudeta yo muri mirongo irindwi na gatatu yari kudeta yagombaga kuba kandi yabitangiye ibimenyetso n'ibisobanuro yari ahari yari ahibereye nawe muri mirongo irindwi na gatatu wari ofisiye warabibonaga mbwira iriya kudeta ubona hari ibimenyetso bigaragara wavuga uti yari ikwiye kuba nanjye ndabyemeza ibyo avuga nanjye ndabishyigikiye kudeta iragombaga kuba donko twumvikane wenda wabyita kudeta wagira gute ariko ubutegetsi hari ikintu cya dezoruderi donko hari akaduruvayo kuva mu mpera zirindwi na kabiri ubutegetsi bwa kayibanda wabonaga yuko rwose gufata ibyemezo kwa sido ukora umutekano mbese kuva iriya komite disere y'abanyeshuri itangiye muri mirongo irindwi na kabiri abanyeshuri bakirukana abandi muri iniverisite kayibanda rwose byagaragaye ko gufata ibyemezo byaraniranye kandi ababiteraga habyarimana yari afite polisi afite arume muzese batware afite jisitisi afite interiyeri i butare babitangira buregeya niwe watekaga i butare nta cyemezo rwose narakurikiraga za telegaramu zose etamajoro bariya ba serubuga ntabwo bigeze batanga orudere niwe bati muhagarika ibintu byaragaragara ko babishyigikiye ubutegetsi bwari bunaniwe hagombaga ikintu cyo gushyiramo rwose orudere mu gihugu twagiye kubwira nyiribakwe turambwira ati urabona ubutegetsi bwanyu nta kigenda nta kigenda byabananiye nyiribakwe yaratwemerera ati koko biragaragara yuko byatunaniye pepepe arabitwemerera dushaka no kugira ngo tujye kubwira kayibanda ntitwashobora kumugeraho reba iriya kudeta ya cumi n'icyenda bitirira ngo leta nabikora imana agewe nta kizabera yo mu bugesera izabera yose iyo kudeta gasake yabivuga yari mu bugesera iyo kudeta bari bayiteguye mubwire hari n'ikintu batari kuvuga ku mugaragaro iyo kudeta habyarimana yaraye kwa kwa komando wa kompanyi bugesera ukurikiye yezu kuki icyo gihe yaraye si uko yavuga ati iyo kudeta tese kuba muri kigali ariko mbere ndi horo ditanze mbere ahantu siri nk'icyo ngicyo cyarahabaye mbasobanurire gatoya icyo gihe tuyoboye na kizabera twanetse iyo kudeta abo muri sidi bose i kanombe twaraye hanze ahubwo duteganyije iriya kudeta nibayikora turayiburizamo pu turafata natwe kanombe twiyopoze ntabwo tuza kwemera iriya kudeta kuko twabonaga ubugome bari bafite ba mutabazi ku buryo tunabwira ngo abasirikari basubire mu bigo byabo mu masaha kumi n'imwe nibwo mutabazi yatunyuzeho twari dutegerereje ahantu hitwa igahanga tuvuga duti esikaduro nitambuka turahita tujya i kanombe dufate imbunda n'iki tuvuge duti ikudeta tuyiburizemo muri make ni ibyo ngibyo bayitwikiritirira ariko rero twebwe twashaka kuburizamo iyo kudeta tudashaka dushaka kudefanda za institution ye ituma ikinsetsa nuko base batwara bavuga ngo twari tugiye gukora kudeta tuyikorera ndese urakoze cyane Apollinaire mbikora imana ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya amerika udusobanurira ibyo uzi ukuri iriya kudeta muri mirongo irindwi na gatatu
Washington ijwi ry'Amerika narabibasezeranije muri aka kanya tugiye guha umwanya umwe mu babyeyi basigaye barera abana bonyine ni Asteri niyo yita kazi neza ku ijwi ry'Amerika ye murakoze munyamakuru bamwantumiye nishimiye ibihe tugiye kumarana komeza Asteriya utubwire iyo nkuru y'umugabo wawe Dominique niyo yita Dominique niyo yita yari ofisiye wo muri senkiye mu poromosiyo akomoka i Nyabikenke nanjye niho nkomoka yari yabaye kapitene kuri makumyabiri na karindwi z'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu mbere yo kuza i kigali yari komanda w'ikigo cy'ibyumba mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu muri mirongo irindwi na gatatu yaje guhamagarwa na etamajoro ngo yitabeyo yagezeyo aranterefona arambwira ati itegure nabonye imitasiyo yo kuza gukorera i kigali yari agiye gushingwa sekirite perezidansiyeri mu ijoro ry'uwa kane rijya ku itariki ya gatanu yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he muri iryo joro ry'uwa kane twaryamye hafi mu masaa yine twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masaa saba tubanza gusiganira kwitaba telefone ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone agaruka ambwira ngo ngo mu mujyi bimeze nabi agomba kwitaba kuri eta majoro yagiye yambaye sivire afata ipisitore aragenda agenda yitabye kuri leta majoro mu by'ukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye nta rindi jambo rye nigeze nongera kumenya yaragiye ntiyongeye ngo anterefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nahuye n'impanuka iyi n'iyi nta kintu niyongeye kumenya cyerekeranye nawe guhera uwo munsi ku itariki ya gatanu ntongeye kumubona kuva iyo kuri iyo saha ya saa saba agiye ntabwo nongeye kumubona mu gitondo mu rukerera nko mu ma saa kumi n'imwe n'igice haje abantu b'abasirikare ngewe mbanza bahonda ku rugi ngewe mbyitiranya n'uko yasize avuze ngo mu mujyi bimeze nabi nkumva hari inirijanse y'umuntu uje ahonda ku rugi nyine akomanga gutya nihuse njya gukingura ntangazwa n'uko mpuriranye n'abasirikare ubona bafite ikintu cy'umugaga narakinguye barinjira baza bambaza ngo nta mbunda ziri aha ngaha koko bari bamuhaye imbunda nini n'ipisitore n'amasasu yabyo ipisitore yo yari yayijyanye ariko iyo mbunda nini yari yasigaye aho ngaho yari ikiri no muri saro n'amasasu yayo bahise bayifata barahita banshaho bashaka kujya mu cyumba kuko umwana yari aryamye mu cyumba nanjye nahise ngenda ndamufata batera hejuru matora bakurura muri teruwari bareba no muri dushe nta kindi kintu bakoze uretse kureba muri teruwari hari ku barebaga ayo masasu simbizi barongera barakata baragenda byanteye ubwoba rero urabyumva nta kintu ntibambwiye ni bande ntibavuze bati tumwe na kanaka bakoze icyo gikorwa cyabo barongera barikubura baragenda bakigenda kuko yari yambwiye ati hano hirya duturanye na ntaho bari yari pilote uwo ntaho bari naramenye nyura mu rugo njya kubabaza umudamu we yitwaga nyirakaromba njyayo njya kubaza niba nshobora kumenya nabajije madamu we abiwawe bari atari i kanombe ntimweruka kuvugana ryara ati mu kanya twavuganye ntingewe se ko ayiwanjye haje abantu b'abasirikare bakaba batwaye imbunda kandi bakaba batambwiye igikorwa bakoze icyo ari cyo ati e batwaye imbunda y'umugabo ntibanakubwira abo ari bo nanjye numvise byongeye bintera ubwoba kurusha ubwo nari mfite mbere numvise hagati ye nanjye nta gisubizo koko kirimo mbese nta kintu kindi ari buze kunyungura nahise ngaruka igitekerezo nagize ni ukwirukanka nkajya kuri etamajoro ngo mubwire ibimaze kumbaho mbese kuva agiye ubwo umwana namusigiye umukozi ndazamuka inzira yose nagiye nta nyoni yatambaga mu muhanda ndagenda ngiye kugera imbere ya etamajoro nasanze hari bariyeri abasirikare bari bahari barantangiriye barambwira bati hagarara muri metero cumi ndahahagarara mbabwira ariko icy'ingenzi batitegereza turabanza dusabe uburenganzira mbabwira n'uwo nashakaga bati turabanza dusabe uburenganzira ndategereza iminota cumi makumyabiri bo nta gisubizo nabonye ariko hari umwe wagize gutya akagenda agenda ajugunya akabuye imbere ye akagatera akagatera aza ku ukabona agenda akora mime ku munwa we ni taha taha va hano va hano yabigize nk'inshuro eshatu nza kumva icyo ashaka kumbwira ari nko kunshira amayeri noneho ubwo narakase kuko nabonaga nta gisubizo kiri buze kuboneka narakase nsubira inyuma ndataha muri cya gihe ntari ntagere imuhira kuko forodi wari diminani wari minisitire yari uw'iwacu yari na mwene wabo w'umugabo wanjye numvise ngomba guca mu rugo nkajya kumubwira nibuze akaba hari icyo yangiraho inama noneho ngiye nasanze urugo rwabo rurinzwe n'umusirikare ndamusaba nti hano hakora umwana akana k'iwacu ntireka ngasuhuze aravuga ngo ni ngasuhuze koko karaje turavugana ati wamenye se ko habaye kudeta ati bari mu kubivuga muri muri radiyo ntiye nubana noneho arambwira ati nugera imuhira uze kumva ese minani arahari ati minani ntawe bagiye imuhira inyabikenke kwitegura ibintu by'amatora ubwo nakomeje inzira ndataha ubwo nakomeje inzira umuhanda wose nza guhura n'umuntu w'inyabikenke nawe wakoraga muri radiyo rwanda witwaga uhawe n'umugabo misheri ambonye ati urakora iki muri muri uyu muhanda ntimubwira mbese yambudo mubwira icyo narinje gukora ati taha ntabwo se wamenye yuko abasirikare bakoze kudeta ati kandi umugabo wawe arafunze numva nguye mu kantu ati nawe taha utegereze ni ayo magambo yambwiye ku buryo yahise nawe ubona yari afite indi gahunda yakomeje yigendera nanjye ubwo ngwa mu kantu ndakomeza ndagenda nzimuhira numva mbuze icyo nkora mburi umuntu twavugana hari umuntu rero wari uvuye muri misiyo wari utuye munsi y'aho twari turi ati kandi hariya hirya hatuye undi muntu w'iwanyu ngezeyo kuri urwo rugo nasanze ari abantu b'iwacu koko umuntu witwa hodare aripi abana bo muri urwo rugo nibo bambwiye bati ejo hodari yari yajyanye madamu ku isambu atagaruka rwose ubona yananiwe atariko mu rukerera havuze telefone havuga telefone ari twe ntawayisubije ari we ntiyayisubije ati yari no muri salo ntabwo twashoboye kujya kuyisubiza ati noneho baje guhonda ku nzugi bajya no ku idirishya ry'icyumba cye aza kubyuka abyutse bamutwaye muri iyo kombi bati kugeza ubu ntabwo yongeye kugaruka hanyuma turumva muri telefone hatangiye kuvuga ikominike zivuga ngo habaye kudeta ubwo byageze mu masaha munani haza kuza imodoka imbwira ngo mu gice cy'isaha ngo baranyoherereza kombi hanyuma nje kwivuko naguye mu kantu twavuye ibyumba ibintu byari byaje mu modoka bya bikamyo by'abasirikare ubwo rero mu ikombi numvise mbuze ukuntu mbigenza urabyumva cyakora ikombije nafashe utwangushye banyohereza inyabikenke nkigera inyabikenke urabyumva amakominike yari yahise bavuga abanzi bagiye kuroha u rwanda mu icuraburindi nahageze ubona hari ikintu cy'umwuka kitari akeye nk'uko iyo umuntu yabaga aje nko muri konje byabaga bimeze abaturage nyine baza kureba uje muri iyo modoka bamfasha gupakurura bya bintu abasubira i kigali basubirayo ubwo nsigarana n'abaturage b'iwacu badashaka kukwegera bagutinye harimo ikintu cya disitanse ubona ko ahari ni nko gutinya bati nitumwegera turaba duhindutse nkawe ubwo muri icyo cyumweru nabonye ibarwa ivuga ngo nivanye ku kazi ngo ndi mbese letere de revokasiyo ko nivanye ku kazi wabayeho ute n'abana wabatungishije iki
ni urugamba rutoroshye kugira ngo urwumve ahari ni uko nawe uba hari ikintu wigeze kubamo kimeze gutyo ariko rwari urugamba rutoroshye gusa muri njye nabonye ngize iyo nzitane yo kuva kudashobora kuba nagira aho nsaba akazi ndavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo nzasabiriza muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine nabonye urupapuro rwavuye kwa perefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine ni nko gufungirwa muri komine sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira sinashoboraga n'iyo byabaga ari nko kwivuza najyaga nitaba buri kwezi buri kwezi najyaga igitarama kwa muri serivisi ya ransenyoma kwitabayo nabikoze imyaka itanu namaze muri komine ya kavukire urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye ni ahantu mu birometero birenga mirongo itanu kuhagenda n'amaguru ntibishoboka ni ukugomba gutega imodoka nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari ukugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitihirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya imigirasiyo nta kintu bambazaga nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongere ugaruke ukwezi gutaha hashize imyaka mirongo ine n'irindwi urumva umeze ute mu gihe ikibazo nk'iki cyongeye kuganirwaho tukakivuga nzi kutigeze ubivuga nibwo bwa mbere ubashije kubivuga ku mugaragaro ugasangiza inkuru yawe abumva ijwi ry'amerika aho bari hose urumva umeze ute kuba umuntu yaraniganwe ijambo ntashobore kumenya ibyabaye ku muntu mwabanye mwakundanye urumva yashoboraga gufungwa ariko nkamusura yashoboraga gupfa nkamuhamba nkamenya uko bigenze nkamenya n'aho muhambye ariko ibyo byose nta kintu nigeze nshobora kumenya narababaye hanyuma ubu ngubu ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati haramutse habonetse umuti umuntu akamenya icyamubayeho yafungiwe iki yapfuye uruhe yashinguwe he ibyo bintu ni kimwe mu bintu nanjye nakumva bimbohoye ku mutima asiteri niyo yita ndagushimiye byimazeyo ku bw'aka kanya waduhaye
Washington ijwi ry'Amerika tugiye guhita dutangira kumva ubuhamya ku byakorewe bamwe muri abo banyapolitiki bafunzwe twumve ubuhamya bwa Apollinaire Bikorimana ku ifungwa ba serubuga barahari n'ubwo bagenda badashaka kubyemera bifungwa byo bajyaga hamwe bakavuga batabagomba gufungwa urakoze reka umubwire akantu ahubwo abantu bagomba kumenya uriya serubuga yegeranye ni nyinshi reka nkubwire ibyo biseruka yatubwiye dufunganye mu kasho muri sipesiyare rwose ntega amatwi n'inkumunota umwe mbigusobanurire fata umwanya utubwire biseruka yatubwiye ko yahuriye na serubuga ku kabaya kandi icyo gihe hari ibikoresho yari amushyiriye byari bivuye muri kompanyi pm i kanombe byo kubakisha hanyuma serubuga abaza biseruka atese uwitwa bizimana uwitwa do kapitene bizimana uwitwa munyaneza uwitwa kanani baba bakiriho hanyuma ngo biseruka aramusubiza ati bariho undi aba aramubwiye ati ukigera mu ruhengeri ni ukubicisha inzara biseruka tubwira yuko icyo gihe byamwanze mu nda ahita bukiragi kigali kugisha inama mbona amerika warije yari inshuti amubwira mbona amerika aramubwira ati ibyo ntushobora kubyemera ati ahubwo ntibaguhe u rwanda ntuza letere icyemezo cya perezida wa repubulika kiriho kasikiho n'isinyari akomanga kwa serubuga kwa shefu d'etat majorajuru ngo serubuga aramubwira ati ati ibyo ibintu by'ubusabusa nk'ibyo bidafite ati nibyo byatuma nderanza perezida wa repubulika biseruka tubwira ko byamwanze mu nda asubira ajya kubaza noneho ajya kubaza rizinde noneho rizinde aramubwira ngo ariko ibyo ngibyo kubikora icyo kubikora ngo ariko ngo uzi ko uri umwana twashatse kumenya ibyo bikora imana avuga kuri Stanislas mbonampeka wari je yari ashinzwe abakozi muri eta major twaramushatse yemera kutuvugisha bwana mbonampeka kaze neza ku ijwi ry'amerika murakoze venuste amagambo ya polinere bikora imana uvuga yuko biseruka yaje kubareba muri muri minisiteri y'ingabo z'u rwanda mwari muri eta major ibyo bintu murabyibuka biseruka aza kubareba no kubagisha inama yewe njye ndumva uko yabivuze ntabyibuka icyo nemera ni uko biseruka yari umuntu tuziranye cyane yari inshuti yanjye ariko kuba yaraje mu biro muri etamajoro aho nakoraga kambwira ngo bagiye kwica abantu icya mbere cyo iyo abimbwira atyo ndumva uko niyizi n'uko nitwaraga ntabwo biba byararekeye aho mba naragiye kwibariza uwo bavuga wari wamutumye uwo ndumva ntibuka kuba naragiye kuba nabimubaza icyo nibuka neza kandi kitaruta ibyo ngibyo ku buryo naba narabyibagiwe ni uko bamuha bamwimurira gutegeka eh, ikompanyi ya ruhengeri yaje kumbwira ko afite ubwoba atabona impamvu iyo kompanyi ari we bayihaye kandi atumvikana nabo cyane ikibazo cy'iyo kompanyi ya ruhengeri cyari ikihe nta kibazo cyarimo ni uko yagiraga ati ni kompanyi ikomeye wowe ngewe ntabwo numvikana nabo cyane simbona ah, impamvu ba- bayimpaye Eh, sinzi impamvu numvaga rwose ah, asa n'aho agira ati ndumva ko nkiriya kompanyi ubanza harimo imitego hari bandize abo bo- abo yavugaga ni bande ubwo ni chef d'état major chef d'état major adjoint surtout Mm, serubuga Fa, yaje kumbwira ati ntabwo numvikana na serubuga cyane ati rero kuba yanshyize hariya mu ruhengeri ati hegereye iwabo si- simbizi niba atawe ntiyazankoresha amakosa ndamubwira nti kuti kompanyi ni kompanyi nk'izindi kandi anta k'umusirikari ntabwo wakwanga kujyayo ugomba kwemera ukajyayo nawe uka ukitonda ukajya ureba neza ibyo bagutegetse niba bitanyuranyije n'amategeko ibitanyuranyije n'amategeko babigusabye nubwo yenda bitari muri atiribisiyo bitari mu byo ugomba gukora ukaba wabibakorera ibyo ubona bidahuje n'amategeko na a- ari asanzwe y'abantu ari aya gisirikari ibyo ni ukujya nawe u- uyi- ubyitondera cyane ibyo ubona binyuranyije n'ayo mategeko ukaba wabyakira urupapuro rwo kugira ngo nibavuga bati ku cyo wakoze ejo batazabaho babikurega ngo niwe wabikoze ku giti cyawe kandi barabigutegetse ibyo ugomba kubyakira urupapuro nawe ukaba ufite urwo- u- ukaba urufite mbese rwakurengera Iyo- ibyo nibyo nibuka namubwiye me kuba yaraje kumbwira ngo bamutegetse kwica abantu ibyo nta ndumva rwose nta mu mutwe wanjye ndumva bitarimo umuntu wafashwe wafunzwe nta burenganzira umusirikare afite bwo kuba yamurasa nta nubwo nubwo utegeka yabigutegeka ngo ubyemere ku ruhande rwe aponeri bikurimana yakomeje atubwira uko imfungwa zari zibayeho muri gereza ya ruhengeri ese reka tubwira ko icyo gihe ya- yakomeje ajya ku gisenyi ajya kureba majo havuga intore watega koma ku- kompanyi gisenyi ageze ku gisenyi asanga we yatangiye abanyu- kubicisha inzara ahita agaruka noneho ageze mu ruhengeri nibwo a- eh, ashyize mu bikorwa ibyo serubuga yamutegetse munyaneza bizimana n'uriya wari jije kanani ahita abicisha inzira ntibongera kubagaburira kandi biseruka aracyahari ngusabye yuko biseruka wabimwisobanurira nigeze no kumubaza ahubwo dufungiye mu ruhenge na parido muri sipesiyali nyine mubaza niko ariko mu komanda ko bavuga yuko ari we wishe bizimana arambwira ati bizimana barabeshya dakoro eh, apfa kuko abanyururu baravuga ngo yaramurase na pisitore ngo yamusanze mu ntuza ngo aramubwira ngo ngo mu kapitene ngo kapi- ngo kapitene utagira imbunda ngo ahita amurasa Ni- ko abanyururu ariko bavuga arambwira ati shawe biko- bikora imana ati rwose ntabwo bati barabeshya ati apfa ati agitaba imana bizi bizi imana yitaba imana nta nubwo nari imari nari naragiye muri misiyo hanze ni rwangira aho wari waraje kunsigariraho eh, ava mu mwuka ati sinari impari hano ku ijwi ry'amerika tugerageza gusesengura niyo byadutwara iminsi n'ibyumweru stanisirashe biseruka uvugwaho kuba yoroherejwe mu butumwa mu mahanga kugira ngo atange umwanya wo kwikiza abanyapolitiki bari bafunzwe twaramushatse atwemerera ko kuko yoherejwe mu butumwa mutwihanganire kubera yuko imirongo ya telefone itavuga neza
Oui, mon colonel. Oui, oui, allô
sinzi niba mwarabibonye ibi ngibi koroneri rizinde avuga ko ariyo temwanyaje yanyu koko niko byagenze mwajyanye na minisitiri w'ubu- w'ububanyi n'amahanga muri misiyo Eh, ujya muri misiyo muri aziya mwarajyanye koko None se ko- ko ari umusirikare wari ugiye muri misiyo muri- muri aziya gukora iki
bagiye batwambara rero n'igihe hakambara na ryo tonere n'igihe tonere
uragenda nta kindi wakoze iyo wari uherekeje minisitiri gusa
twagiye mu buhinwa tuva mu gihugu tujya muri koreya tuva muri koreya tujya muri rumaniya twese ari ibintu ariko ariko dore ko mu cyaro cyaro u rwanda na rifa na rifa de kontakite ziteye kuri dorese
mukomeje kumva rero ijwi ry'amerika tukaba dushimishijwe no kwakira ah, muri kino kiganiro cyandika amateka y'amanyakuri ku byabaye mu rwanda muri mirongo irindwi na gatatu tushimishijwe no kwakira umukambwe mukambwe yusitini mugenzi wabaye umunyapolitiki mu rwanda yusitini mugenzi kaze neza ku ijwi ry'amerika eee murakaza neza namwe mu kanya umuntu witwa apolinaire bikorimana yavugaga yuko ushobora kuba uzi wabonye abantu bamwe mu banyapolitiki bapfa wafungiye muri prison speciale nawe ni iki wibuka wabonye wabwira mumva ijwi rya amerika kuri abo bantu ba- bari muri iyo gereza n'ababuriwe irengero abantu nabonye muri iyo purizo ya sipesiyare yo mu ruhengeri ni abantu bari navuga ko bari mu rwego ruciye bugufi eh, niba ari na politiki hari ba burugumesitire hari eh, umuntu wari ukomeye kurusha abandi ngira ngo ni damirani mivumbi undi muntu nibuka ni uwitwa alexandre ntaganzwa aruizi wari warigeze kuba directeur de prison nawe abakomeye abo baminisitire abo ba abo ba kanani ntabwo wigeze uhabasanga ba munyaneza ntabwo nigeze mbabona rwose ntabwo nigeze mpabasanga iyo gereza yinjirwagamo na sembagare wenyine azanye n'umunyururu wo mu kigo kinini amuherekeje kuza kugabura nta wundi muntu rero wahageze ntihagire ukubeshya yuko ya- yabonye imipira y'abo bantu ntawayibonye nanjye ubwanjye nta- nta ntumbi yabo nabonye nta- ntawe nabonye asamba ko buri muntu yabaga muri serire ye none byuriya bikora imana uvuga yuko u- ubizi ngo wabashyize mu mifuka i- ibyo bintu arabeshya Nda- ndakubwira uko bap- uko byagenze Mm.
uburyo twari tubayeho muri iyo muri iyo sipesiyare bwari bubabaje nabwo cyane kuko twashoboraga kumara iminsi itatu tutabonye icyo kurya tutabonye amazi ari ayo kunywa ari- ari n'ayo gukaraba kuko en principe sembagare yagaburaga yo rimwe mu munsi nta muganga wahageraga nta wundi muntu n'umwe wigeze kuhagera uretse hari umunsi rizinde yahaje azanye n'uwari minisitiri de la justice nkuru nziza nkuru nziza eh, ngira ngo n'abandi nka- basirikari nka babiri ba- babaga babaherekeje nta wundi muntu washoboraga kuhagera reka noneho twumve icyo prote zigira nyirazo wari perefe w'icyahoze ari perefegitura ya ruhengeri abitekerezaho ibintu byabaye byabaye eh, minisitiri nkuru nziza avuye muri visite nibwo amfeti byabaye byabaye ikintu cy'agasuzuguro gakabije nanjye okereje asisite urumva rero je ndi kubyibaza kandi uko kubyibaza kwanjye no gutangara surtout ko aho minisitiri ku- minisitiri de la justice kugira ngo a- amusuzugure kuri ubwo buryo no ibyo ibyo ni ibintu nosoroma byantangaje me byanambabaje bya- byo- byo- byo- kari agasuzuguro gakabije
ibyo mwarabivuze mwabwi- mwabwiye umukuru w'igihugu ko
icyo gihe nta ntabwo ari ibintu umuntu yashoboraga gu- gu- gutinya kuvuga nubwo no na- si- si- ibyo ibyo byari biteye ubwoba byari biteye n'agahinda tugaruke kuri yusitini mugenzi atubwire uko abanyapolitiki bapfuye uti bajya gupfa rero bapfuye bate bishwe nande si nicyo nshaka kumenya abo bantu uko twari turi aho ngaho muri sipesiyare ubwiye ko twagaburirwaga rimwe mu munsi ariko hakaba ubwo sembagara afite uruzinduko hari aho ashaka kwigira muri wikendi par exemple akazazana ibiryo ku wa kane mu gitondo cyangwa se akabizana nimugoroba ari byo kuzarya guhera ku wa gatanu mukazategereza igihe azagarukira ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu kugira ngo yongere kubagaburira noneho ibyo bintu biza ku kutumerera nabi cyane bamwe babyihangana kurusha abandi abandi bamenyera kujya barya ibishyimbo byagaze ibishyimbo byazanye umusatsi kubera kugaga cyangwa umutsima wumye wabaye nk'ibuye wumiye mu kadirisha noneho abo bagabo rero bajya inama bati tugomba kureba ukuntu ibi bintu twabimenyesha abandi twabimenyesha nka croix rouge twabimenyesha nka minisitiri bamenye yuko abanyapolitike bafungiwe hano bagiye gupfa nabi bemeza rero umugambi yuko bazatangira gukora greve de la faim bemeza umunsi bazatangiraho greve de la faim ubwo twari muri special twari abantu abatari bari mu muri iyo dosiye ya politike kugira ngo twari bane noneho cyangwa batanu noneho umunsi wo gutangira greve rero de la fin sembagara araza nk'uko yari asanzwe aza agakingura ingufuri atizana ikarayi nako isahani yawe bagushyireho ibiryo undi akamubwira ati sindya nabihagaritse undi agasubizaho urugi agakinga akagenda yagera ku wundi akabigenza atyo azenguruka amaserire yose y'abo banyagitarama harimo n'iyo ya nyesi ntabwo amaze gusubizaho imiryango ntabwo yongeye gukingura izo serire ngo abone umuntu ukiriho yaraje asanga bose barapfuye akajya aza mu gitondo tukajya tuti wenda bagiriye imbabazi ubwo nari mpari ndi kumwe na na wa wundi bitaga paca porofeseri wa predigitation undi yari umunyekongo bari bafunganywe nawe warishumiye hari n'undi mugabo witwa venuste w'umunyacyangugu hari na ndumva arabona ibuka noneho rero biba akamenyero yuko aje kugabura atakirirwa areba ayo maserire yo kuri redoshose kuko byatangiye abari bari hejuru muri etaje nabo abavanayo abaha amaserire hasi hamwe hari amaserire y'ingengo ya icumi no hejuru akaba icumi abagaburira atyo inshuro ya nyuma yabagaburiye inshuro ya nyuma agarutse baramubwira bati dufite greve de la fin tukaba twibwira rero yuko wenda inkuru nimenyekana nigera hanze yuko abanyururu b'abanyapolitike bari muri greve de la fin ko bizatera akantu k'akabazo bakaza kureba bakaza kureba icyo icyabateye greve reka da ntawigeze n'umwe ahaza ntabwo byajyaga kumenyekana kuko nta nkuru yavaga muri sipesiyare ngo igere hanze itajyanywe na sembagara ubwe akazana ibiryo mwebwe mukarya abandi bakabihorera yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigenda bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye batije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bigenda bihora bihora bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu uhaba umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyo ari byo ubwo hari kuri serire y'uwitwa mivumbi damiyani basanga sinzi aho yavanye akembe usanga yarikase umuhogo cyangwa umuti wo ku ijosi arabanza avira hejuru y'ikarayi ye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kuri sembagara yaraza agakingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa mirongo itatu n'umwe abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni munsi wa mirongo itatu n'umwe abura bibuka
ntabwo nibuka amazina yabo n'abantu baba ngo bari ba burugumesire bo muri bo muri za gitaramo iyo ngiyo undi wakurikiyeho donko hagati ya mirongo itatu iminsi mirongo itatu n'umwe na mirongo ine n'ine nibwo abandi bose bapfuye hasigara uwo mugore anyesi undi wapfuye nyuma ni uwitwa royizi atari aroyizi twagira yezu twagira yezu sesa niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma anyesi apfa ku munsi wa mirongo itanu n'ibiri ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ni ukubeshya ni ukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse afite yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yajugunyayo ukaza umuzanira amazi wavuye he mubwiye yuko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka turashize akitambukira akagenda birumvikana yuko baje kugera aho basa n'abisubiraho babonye bashonje ariko noneho sembagare yanga kubaha ibiryo byari bikiri mu minsi itatu ine ariko bamaze kubona icyumweru cyose kirenze bararekeye ntibazakubeshye nta yindi nta yindi disikuru yabayeho nta wundi muntu wahageze ibyo kuvuga ngo ngo ni igihe wahambiraga amagufwa yabo ibyo nabyo ntabwo ari byo byose bagare yabikoranaga n'umuntu we w'umunyamahanga ye we witwaga bamwitaga murefu niwe wajyaga aza kugabura ni nawe wazanaga ibiringiti byo kuhambiramo akajyana Justin mugenzi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika iki kiganiro icyo kigamije si ukuzura akabuze ahubwo ni ugusana imitima y'imfubyi tubabwira aho abantu babo bashyinguwe ijwi rya amerika ryabemereye kuzabafasha porote zigira nyirazo aratubwira amakuru afite simbizi niba hari ababigeze bashyingurwa nyamagumba iteka n'abo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro nzi ko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu kagohe mu kagohe mu kagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe ndaharuzi ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje byaje kumenyekana nyine aho u rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana ni aho ngaho niho babiciraga ku gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba perefe inka yaba hari ikintu yamenye cyo no kubaba ahandi bahambwe havugwa ni mu rwabayanga mu bugesera bahageze bati turaganira na laurence rubuga wari wungirije umugaba w'ingabo z'u rwanda hari urupapuro hano rwari izinde impapuro mirongo itanu n'enye izinde yanditse hari ahantu avuga ko hari abantu ba abanyapolitiki bahambwe mu rwabayanga mu bugesera kandi bakaba barashyinguwe n'abasirikare bo muri kangako ibyo bintu ko bigarutse kuri leta y'amajoro hari icyo mwabyumviseho mwaba mwarumvise ko hari abashyinguwe mu rwabayanga ndavuga icyo nzi kuko mvuga icyo numvise icyo nabonye icyo ni donko perefe witwaga ncungu y'inka donko habaye perefe muri byumba habaye banditisimu ikomeye noneho twavugaga serivisi ya beseseni hari indi yindi yitwaga beseyere imwe yari iyobowe na burasa indi na munyarukiko zirakurikirana zireba aho iyo banditisime arume yari iturutse itanga raporo kwa minisitiri de la defense ko yaba ari abantu bashaka gusabota perefe nshunguyinka niho yimurirwaga icyangugu na banditisime igenda imukurikiye irakara noneho ikaze ru perezida habyarimana yohereza yo munyarukiko hanyuma aza ku telefone arambwira ati na habyarimana jede mushyize aramfora munyarukiko icyangugu ati kugira ngo bajye koheresida iriya banditisme ikabije icyangugu ati ujye ukurikirana dosiye zo mu kwa jede kugira ngo niba hari ibyihutirwa ujye ubimbwira tubikore hakiri kare noneho hashize nka aturuwa somene leta na habyarimana mbona araje amate ati mvuye icyangugu ati hari abantu umunyarukiko mpaye ngo tubabarize ino i kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta sekiriti ifite hanyuma komo le chef de bureau surtujede yakoraga raporo directement chef d'etat major ntabwo namubajije ngo ese warabikoze cyangwa ntiwabikoze hashize nka trois semaine le perezida niho yambazaga tese liyetona habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu bugesera ntacyo yambwiye mu generali ati se batware perefe se batware ambwiye ko ngo yabishe akabajugunya mu rwabayanga ati maze kubwira porokirere uko yise zisadosoka ati ubwire komanda wiga ko abasirikari be ntibere kwivanga muri travaye ya porokirere ya pariki hashize nk'isaha arambwira ati yewe ati mbonye raporo ya komanda wiga ko ati wari kwirirwa umwohereza mesaje cyangwa ujya kumureba porusora ati ahubwo ngiye kuguha iyo raporo umuporopoze uko wamusubiza ati nkorera ntuza poroje do letre tuyohereza nkora poroje do letre turayohereza komanda w'ikigo kiga ko nta kintu yongeye kwandika na perezida habyarimana nta gihe yongeye kukuba noneho buretse se noneho twari dufite porogaramu de do stage y'ababirigi je aporopoza abantu bagombaga kuzijyamwo perezida abara umuntu wagombaga kujya kwiga muri ekoro dogere bari babiri umwe aramubara ashyiramo liyeto na habyarimana ngo ajya kwiga igihe yari ari kwiga sinzi ukuntu twari twamaze kugera muri komite santarare kavaruganda niwe yambwiye ati niba ari fatari kandi arambwira ati niba ari wowe niba ari rusatira ati abantu mushaka kunkinira amayida ati ati perezida yampaye akazi ati none mwebwe murashaka kuzabuta ntese iki ati ibintu byo mu rwabayanga ntiwabyumvise ni wiwe ni perezida wabimbwiye ati roteri roteri purinsipari ati ngo ni ofisiye mwakoranaga ati none ngo mwamwohereje kujya kwiga ni perezida wamwohereje ni nawe ni niwe wamushyize kuri lisite y'abagenda ntabwo sinzi niba yarabyibutse ariko se
umva se arambwira ati ati nzamubaza ati ntabwo ari ngombwa ko wagera ariko ngewe n'idondo ndabimubwira mbwira perezida arambwira ati ubwo uyavuze ko azambwira azambwira nzamusobanurira nibyo nzi ko rwabayanga uwo muriyetona ufasha abantu banyapolitiki akabavana icyangugu akabageza kandi nkubwira ko ari rebandi bari bavanye icyangugu abo tuzi urambwira ko abiciwe mu rwabayanga ari amabandi yari avanywe icyangugu akajyanwa akajyanwa igako none perezida wa repubulika uwo muntu wishe amabandi bakamwemba kujya kwiga ariko kavaruganda bakubwiye ko yababaje niba muvangira kubera ko yari ishinzwe amadosiye pa y'amabandi kavaruganda yashinzwe amadosiye y'abanyapolitiki yose n'amabandi ariko ayo mabandi baza kwicira mu rwabayanga bari bananiwe kuyicira icyangugu kuki barenze nyungwe sembi ugiye gutuma nanone mfi urubanza ngewe ndakubwira ko leta na habyarimana yambwiye ngo baje kubabariza i kigali kuko purizo y'icyangugu nta sekiriti ifite ngo babacika none se kuki batababarije dejenove sa tarante bakabajyana mu rwaba mu bugesera niho hari purizo nini ugiye kubimbaza yabaye habyarimana turi kumwe ngo mubaze musubize uwo liyetona habyarimana ubu ngubu aracyabaho simbizi ubwo yavuye kwiga ngira ngo kavaruganda yamutaye sinzi niba yaramutaye muri yombi ariko yamusanganije ankete yaje kuba nk'utaye umutwe ko nabibonye kuko yaje gukora ibintu atajyaga gukora yadakora ibyo ngibyo ibyo ni nk'ibiki
imyifatire ye yonyine yari igayitse nibyo niko nge iyo ni dedikisiyo perisoneri nta nta nta kimenyetso mbifitiye nge ndakubwira ko perezida yambagije ati ese abantu leta na habyarimana yavanye icyangugu yakubwiye ko abajyanye mu bugesera hanyuma noneho niho namubwiraga ati no ati sebatware kandi sebatware ari hariya mu birigi wamubaza niwe wa mbere wabibwiye perezida habyarimana ari abaturage babimubwiye reka nkubwire mpere ku ku bintu byanditse hano byasizwe byanditswe na rizinde majoro rizinde aravuga ati igihe ubwicanyi ubwicanyi bumaze gukwira hose ndetse bikagera no muri kigali ati yewe ubwanjye nihamagariye koroneli serubuga ati umubwira yuko imfungwa za politiki zirimo zicwa ati serubuga anyemerera koko ko ibyo bintu byabaye atambwira yuko icyemezo cyafashwe na shefu d'etat major kugira ngo ibintu birangire ati kandi ko komanda munyarukiko yoherejwe mu ruhengeri kugira ngo akurikirane situwasiyo uko yari imeze noneho agakomeza avugira ati uwo komanda munyarukiko wari ushinzwe ni wari ushinzwe operasiyo mu bugesera ati kandi ni nawe woherejwe mu bugesera kubwira ibyo wambwiraga kubwira kapiteni kinyoni urumva wari waragiye gushaka inforomasiyo ku muntu witwa liyetona habyarimana wavugaga akaba ari nawe wari watangiye kwica abanyapolitiki abajugunya mu rwabayanga arangiza avuga ati komanda munyarukiko yari inshuti yari umuntu perezida yizeraga ati ni nawe bashinze kujya igako ajya kubwira abasirikare uko abantu bishwe na liyetona habyarimana ko bari amabandi ko batari abanyapolitiki nk'uko rimwe yabivugaga nubwo rero ko bavuze yuko ari amabandi ariko bari abanyapolitiki hamwe mwoherezayo umuntu uyu munyarukiko ngo agende avuge yuko abapfuye atari abanyapolitiki ko ari amabandi
ngereranyije n'igihe iyo sekanse nakubwiye bapfa munyarukiko yari icyangugu kuko habyarimana yamusize icyangugu sinzi n'igihe yaziki kuko yari muri serivisi biro santarari do resherishe ari naho nyine yaje ngo atanga raporo y'uko koko ari sabotaje ari sabotaje bari gukorera inshungu y'inka bagahita bamwohereza ku gisenyi ibyo ni ibyo na deduwiza do ya sekanse ngewe nakubwiye ahubwo se inshungu y'inka ari icyangugu abanyapolitiki bari icyangugu barahabavanye babiciye mu rwabayanga inshungu y'inka n'abanyapolitike bari reka tubite amabandi barayahavanye bayiciye mu rwabayanga inshungu y'inka bamujyanye ku gisenyi wanyemereye yuko hari bamwe bari bafungiye ku gisenyi abandi bafungiye abandi bafungiye mu ruhengeri abari bafungiye ku gisenyi mfite inkuru zimbwira yuko bahambwe mu ahitwa mu kiriba icyo gihe inshungu y'inka yari perefe nabahamagaye inshungu y'inka mubaza ambwira yuko abo bantu bishwe ko atabazi ko atazi n'aho bahambwe ariko ubanza yari atarahagera bapfuye atarahagera nawe yambwiye yuko rwose ndakeka ndakeka ubanza yari atarahagera nawe yambwiye yuko atarahagera kubera ko amakuru yari yabanje kuvuga yuko yari abizi biba ngombwa ko njya kumwirebera kugira ngo umurenganure inshungu y'inkambwira ko rwose ibyo bintu atigeze abimenya ko yari atarahagera ariko amakuru akambwira yuko bahambwe mu irimbi ku gisenyi aho ngaho hari icyo mwamenye ko bashobora kuba ariho bari ni ukumenya aho bari gusa kugira ngo abana bamenye aho abantu babo baya
Laurent Serubuga ndagushimiye mwabyumvise bahambwe ahitwa mu kagohe hafi ya bigogwe mu rwabayanga rwa bugesera n'irimbi rya gisenyi no kuri nyamagumba mu kiganiro cyacu gitaha tuzatumira abantu bakurikiranye cyane amateka y'u rwanda hamwe n'abana baba ari abanyapolitiki tuganire ku ngamba n'inzira zo gukomeza gushyira imbere uko ukuri hagamijwe ubwiyunge bw'abanyarwanda iki kiganiro cyari gihagarariwe na etienne karekezi mu gitegurwa kandi mukakigezwaho nanjye venuste nshimiyimana